Hii ni radio Isuja Amerika. radiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na fide niyo ngabo bamwe mu barundi b'impunzi baba muri uganda bavuga ko bagifise amakenga yo gutabuka bajya bagarutse ni ukuvuga bafite ibibazo n'abahungutse nabo ni uko babihisemo ariko twe tutarahunguka ni uko dufite ibibazo bituma tutogaruka mu gihugu cy'u Burundi twebwe nk'abantu tumaze igihe kirekire bino bodusabira hano turi bakaduha ubwenegihugu canke karonka bakanadusabira tukaja no mu burayi
abo ni bamwe muri izo mpunzi z'abarundi zo mu ikambi ya nakivale muri uganda muri kongo abagwanyi bakorana na leta ya kisilamu bishe abantu bagera kuri cumi n'icyenda mu ntara ya ituri aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ntihagire aho umujani mu kanya gato aya makuru rero tuyatangurire kuyavugwa hirya no hino ku isi abikekwa ko ari intagondwa mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo baraye bagandaguye abantu cumi n'icyenda bongera baturira ivuriro n'amazu y'abanyagihugu uriyani tangisha akaraduha idonido kuri iyi nkuru bikekwa ko abagwanyi bakoze iryo bara bari mu muhari wa ADF umugwi ukorana n'abagwanyi baharanira leta ya Kiislamu ico gitero cabaye mu bigwati vya Kirindira nk'uko vyatangajwe na Carly Nzanzu yahoze ari buramatari wa Kivu yo mu buraruko mu kiganiro yahaye ibinyamakuru vya leta abategetsi bavuga ko aba bagwanyi bamaze iminsi bica abanyagihugu mu buraruko bwa Kivu muri iyo minsi muri iyi minsi ya vuba bavuga kandi ko habishwe mu mpera z'indwi iheze bagandaguwe hakoreshejwe inkoho imbugita n'imipanga ako karere kamaze imyaka n'imyaka gahanzwe n'ubwicanyi bukorwa n'abagwanyi barenga ijana na mirongo ibiri bagwanira ubutegetsi n'ubutunzi buri mu butaka bw'ako karere uwo mugwi n'abagwanyi ba ADF ni mu bisanzwe ukorera mu ntara ya Kivu y'uburaruko ariko muri iyi minsi yaheze bateye baja hakurya mu ntara ya Ituri urakoze Oriane kuri iyo nkuru Papa Francisco uno munsi kwa mbere yahimbaje imyaka cumi irangi yayoboye Eklezia Katolika ku isi ibindi na Eddie Gwema mu bikorwa byaranze uwo munsi harimo kuyobora igitambo cya misa cyakurikiwe n'ibiganiro yagiranye n'ibitangazamakuru bitandukanye kimwe muri ibyo cyateje urunturuntu muri diplomasi n'igihugu cya nikaragwa papa francisco w'imyaka mirongo inani n'itandatu asanga imyaka icumi yihuse cyane yabwiye itangazamakuru rya vatikani ko yumva ari nk'ejo ubwo yatorerwaga kuyobora kiliziya gatolika abajijwe icyo yakwifuza nk'impano yo kwizihiza isabukuru y'imyaka icumi ayobora kiliziya Papa Francisco yavuze ko icyo yifuza kurusha ibindi ari amahoro ku isi. Papa Francisco witwaga George Bergoglio mbere yo kuba papa yatowe ku itariki ya cumi na gatatu y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu asimbuye Benedigito wa cumi na gatandatu weguye kuri uwo mwanya. Papa Francisco avuga ko atigeze atekereza ko yatorwa. Papa avuga ko intego ye amaze guhabwa ubupapa kwari ukuzana impinduka muri kiliziya no guhagurukira ibibazo birimo ihohoterwa rishingiye ku gitsina byakorewe abana b'abahungu muri iki gihe cy'imyaka icumi ishize papa francisco ntiyatinye kuvuga no gufata imyanzuro ikarishye itarashimishije benshi muri ibyo harimo n'ikiganiro yahaye ikinyamakuru cyo muri argentine aho akomoka anenga ubutegetsi bwo muri nicaragua buyobowe na perezida daniel ortega yabwise ubutegetsi bw'igitugu kirenze nikaragwa imaze igihe itumvikana na kiliziya gatolika yavuze ko irimo gutekereza ku bihano yayifatira birimo gucana umubano nayo
igisagara ca Bakhmut mu buseruko bwa Ukraine hiriwe intambara ikomeye hagati y'ingabo z'Uburusiya n'iza Ukraine nk'uko impande zompi zivyemeza ingwano muri ico gisagara imaze igihe kibarizwa mu mezi izo mpande zose zishaka kwigarurira ako karere Geoffrey Mutagoma araduha ibindi kuri iyi nkuru ingabo za Ukraine zavuze ko zakoresheje ibibunda bya rutura birimo za burende n'izindi ntwaro zikomeye kugira ngo zikumirize Uburusiya zashakaga kwigarurira uwo mujyi mu minsi ya vuba aha minisiteri y'ingabo y'ubwongereza yasanze ingabo z'umutwe wa Wagner w'abacanshuro b'abarusiya zarigaruriye igice cy'uburasirazuba bw'umujyi wa Bakhmut mu gihe ingabo za Ukraine zagumanye igice cyabo cy'uburengerazuba uwashinze umutwe w'ingabo za Wagner Yevgeny Prigozhin yavuze ko ejo ku cyumweru byari bikomeye cyane yavuze ko uko ingabo ze zigenda zinjira mu mujyi rwagati ariko intambara irushaho gukomera perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yereheye ko azaharanira kwimana umujyi wa Bakhmut Minisitiri w'ingabo wa Amerika Lloyd Austin n'umunyamabanga mukuru wa OTAN umuryango wo gutabarana hagati ya Amerika n'Uburayi Hans Stoltenberg batangaje ko ingabo za Ukraine ziramutse zitakaje uyu mujyi bitaba bivuze ko intambara ihinduye isura
ayo yari amwamwe mu makuru avuga hirya no hino ku isi barakoze bagenzi bacu bayadushikirije ariko mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya makuru yo mu karere k'ibiyaga bya afurika yo hagati abarundi bahungiye muri uganda babandanya gusaba ko boguma aho bahungiye aho guhamagarirwa, guhamagarirwa gusubira mu gihugu cabo bamwe bari mu ikambi ya nakivare babitangaje inyuma y'ibiganiro bagiranye n'intumwa za leta y'u Burundi inkuru y'idonido na Ignatius Bahize
aho hari mu nama n'impunzi kuwa gatatu abayobozi ba leta y'u Burundi bashinzwe itahuka ry'impunzi bari kumwe n'abayobozi mu gisata cy'impunzi muri Uganda na HCR aba bayobozi basobanuriye impunzi ibyiza byo gusubira mu gihugu cyabo kavukire cyane cyane ko nta makimbirane agaragara mu gihugu kandi igihugu kiri mu nzira yo kwiteza imbere muteke amagara y'abantu abakenyezi bibungenze n'abana batararenza imyaka itanu babandanya bavugwa ku buntu uwo yari bwana Nesto Bimenyimana avugana n'impunzi kuwa gatatu azibwira ibyiza biri mu gihugu azishishikariza gutaha nyamara ariko zimwe mu mpunzi zabwiye ijwi rya Amerika ko nubwo zabwiwe amagambo meza n'intumwa za leta y'u Burundi zahitamo kuguma muri Uganda cyangwa HCR ikazishakira ikindi gihugu cya gatatu turazi ko hari amategeko avuga ngo impunzi nimba imaze igihe kirekire bayibaze nimba ishobora gusubira mu gihugu cyayo isubireyo nimba baye ubwenegihugu bw'icyo gihugu yahungiyemo bayibuhe nimba igomba igomba kuba yoroha avantaje yo kubona igihugu gira gatatu noneho bayihe icyo gihugu gira gatatu twebwe nk'abantu tumaze igihe kirekire ino bodusabira hano turi bakaduha ubwenegihugu canke karonka n'ubu- bakanadusabira tukaja no mu burayi
ko iyo bavuze guhunga ku bushake ntabwo hacyabaho mu buhumuriza abandi batekereza ko bashobora gutaha ariko ntibagire umutekano bakavuga ko bamwe muri bagenzi babo basubiye mu ngo zabo umwaka ushize batangiye kugaruka burundi intambara zihari cyangwa ingorane zihari zihagaze ku matongo gushika mu burundi dufatiye ku bariko baragenda bakagaruka bene wanyu bakubonye bamenya ko uje kubanyaga baje ku- uje gusubira mu myanya yabo uwutakoze agerageza uko ashoboye kose akaba- akagukiza kugira ngo upfe usanga bagize ibibazo by'igenda ubumwe hariho impunzi ziri tanzania hariho iziri kenya mozambique malawi ah, no mu bindi bihugu ndetse Eh, burya ikibazo kigira mwene cyo bajya bagarutse ni ukuvuga bafite ibibazo n'abahungutse nabo ni uko babihisemo ariko twe tutarahunguka ni uko dufite ibibazo bituma tutogaruka mu gihugu cy'u Burundi nubwo guverinoma yemeza ko hari abatangiye kugaruka ariko ivuga ko ari nta bari bagaruka kongera gusaba ubuhungiro ijwi rya amerika ryashatse kumenya icyo guverinoma y'u Burundi ivuga kuri izi mpungenge impunzi zifite zirimo bagenzi babo bahunguka bakongera bagahunga maze ambasaderi w'u Burundi muri uganda epifane kabushemeye avuga ko hari izindi mpamvu zituma bamwe bagaruka ariko atari ukubera umutekano wabo muribuka yuko burya hariho abarundi benshi bitahuye batashe badafashijwe na haseri rero abo bantu baratashe urumva abo makarite yabo ntibayatanze ngo bayasubize haseri ukajya usanga rero bo hariho abaje bakavuga ngo baje kuraba ngo amakarite yabo Eh, ngo baje kuraba ngo abantu bariko barayahemberwa ko ibyo biri mu buri bamwe ibyabagarukanye hariho n'abandi rero usanga bameze ukuntu eh, bashaka kuza barataha kenshi baze baracurwa kenshi ariko kugira ngo baronke twa tuntu babafashisha asubiza impunzi zivuga ko abasubira mu Burundi basanga imitungo yabo yarangijwe cyangwa yarasahuwe bakabura aho baja hiyongeyeho n'abafite impungenge z'umutekano ambasaderi kabushemeye ati ushobora gusanga inzu nyene yarononekaye ariko mu bisanzwe abategetsi kuva hasi gushyika hejuru baguma bahinyiriza abantu yuko ntagire n'umwe akora ku kintu cyaba cy'impunzi kuko iyo batabononeye biroroshye kubasubiza mu zabo ariko iyo babononeye bakabiba bakabamenagurira inzu ni leta n'ubundi isubira igasubiramo kumwubakira ku kibazo cy'abashaka kuguma muri uganda cyangwa kwimurirwa mu kindi gihugu cya gatatu hasheri ivuga ko gutaha mu gihugu cy'amavuko ari bwo buryo bwiza cyane kuko impunzi imwe ku ijana ariyo ibona amahirwe yo kuja mu gihugu cya gatatu cyateye imbere cyo kuba impunzi zahinduka abanyayuganda itegeko nshinga rya uganda ryavuguruwe mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu ntiryemerera impunzi cyangwa uwakomotse ku mpunzi guhita aba umwenegihugu wa uganda keretse iyo binyuze mu nzira zigoye zo kubisaba bamwe mu baharanira uburenganzira bw'impunzi mu gihugu basabye urukiko rushinzwe gusobanura itegeko nshinga kwanga iryo tegeko ariko urwo rukiko rumaze imyaka itari mike rutaratanga igisubizo ignesia sibahizi ijwi rya amerika Uganda.
mu muco wa kinyarwanda baja gushinga urugo haba hambere canke hamwe na hamwe muri iki gihe bagira uwitwa umuranga uwo niwe aranga umugeni imbere y'uko baja kumusaba muri iki gihe kigizwe n'ubuhinga bwa none n'imbuga za internet umuranga ni ngombwa kubera iki ivyo mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yaganiriyeko na Madame Pamela Mudakiyikwa umuhinga mu vyerekeye guhanahana amakuru akaba amaze iminsi ayobora ibiganiro bihurirwamwo n'abantu benshi ku rubuga rwa Twitter vyerekeye ukugene umuryango wubaka n'imibano y'abawugize yewe uko mbibona umuranga ni mwiza umuranga ni mwiza ariko ntabwo bivuze ko utamubonye byakubuza kubaka neza ahubwo wenda ubwo twaza kureba akamaro k'umuranga ubundi amara iki yakora iki umubonye byaba ari byiza ariko utanamubonye ntabwo byakubuza wigeze kubivuga ko hari abahura bihuriye bakimenyanira bakikundanira ariko hariho n'izindi n'ibindi bihe mu by'ukuri umuranga kimwe gahunda turaza kugenda tubiganiraho buhoro buhoro rero jyewe nkusubije amagambo make ikibazo warumbazize umuranga ni mwiza ariko kuba ngombwa byaterwa n'ibihe urimo byaterwa n'igihari byanaterwa n'ukuntu wowe umwumva usobanukiwe akamaro yakugirira kuko wigeze kuvuga umugani umwe nanjye nigeze gutekerezaho kare uvuga ngo umukobwa wabuze umuranga yaheze mwanyina ubu ngubu kubera impamvu z'uburinganire baravuga ngo uwabuze umuranga yaheze iwabo ubwo yaba umuhungu cyangwa akaba umukobwa
yego umugani yawe umuhungu cyangwa se akaba n'umukobwa ubwo rero ni cyiza kugenda tureba akamaro k'umuranga icyo gihe buri wese bitewe n'aho ahagaze n'ibiharimo n'icyo akeneye wenda n'ubufasha akeneye umuranga yamuha ubwo niwe wakwifatira umwanzuro wo kuvuga ati umuranga ni ngombwa cyangwa se si ngombwa ibyo ari kunkorera nabikora cyangwa se dushobora no gusanga rega umuranga twari tuzi kera mu muco nyarwanda atari we w'uyu munsi kuko ibintu bigenda bihinduka ntabwo nkeka ko tukibyita no kuranga kandi hari ukuntu mu kinyarwanda cy'i kigali babihinduriye n'amazina biracyakorwa ariko byahinduriwe izina ubu byabaye pasi mu by'ukuri iyo urebye pasi ubundi usanga usanga n'ubundi icyo uwo muntu wagufashije yakoze ni ukukurangira ubwo rero tugagenda tuganira buhoro buhoro turebe icyo umuranga yari amaze hanyuma ubwo wenda ikiganiro kiraza kurangira abajene abakirambagiza cyangwa se abakiri mu nzira nabo baraza gufata umwanzuro barebe niba kuko bakwiyambaza abaranga cyangwa se niba atari ngombwa mu kanya turajya no ku mirongo ya telefone kuko abantu batwandikiye bashaka gutanga ibitekerezo ni benshi ariko hari akantu wari uvuze haruguru hariya uvuga uti biterwa n'imimaro uwo muranga afite iyo ariyo cyangwa se icyo umutegerejeho ubundi dusubiye inyuma harya umuranga atunga urutoki gusa akavuga ati hariya hari umukobwa mwiza cyangwa se ushoboye kuba yashinga urugo umuranga akora icyo hari ibyo twari tuvuze bya pasi ariko byo hari n'ibindi ngira ngo bijyana nabyo hari no kurangira aho avuye ariko ubundi umuranga akora iki ntabwo ndi mukuru cyane wenda ngo mvuge ko igihe cy'umuranga cy'ukuri nari mpari nabirebaga ariko dukurikije ibyo dusoma ibyo twumva ababyeyi bacu ba sogokuru n'abakuru bavuga cyangwa se n'abandi bahanga mu mateka n'umuco w'u rwanda umuranga yabaga ari umuntu nk'uko byumvikana mu kinyarwanda cyoroshye uranga umugeni cyane cyane yarangaga umugeni ariko reka tuvuge ko yahuzaga imiryango ifite umusore ugeze igihe cyo kubaka urugo ndetse n'inkumi umukobwa nawe ugeze igihe cyo kubaka urugo icyo yakoraga rero kwari ugutunga urutoki bwa mbere na mbere ariko agatunga urutoki yabanje kugenzura kubireba kugenzura akaba azi ahantu hari umusore noneho akaba azi n'ahantu hari umukobwa akaba asobanukiwe iyo miryango yombi akaba abona ko ari abantu bahuza akurikije imico yabo akurikije uko bameze uko bateye kubera ko yabaga ari umuntu uri hagati y'imiryango ibiri yabaga abazi bombi yabaga azi n'abahuza n'imiryango yahuza igahana abageni igashyingirana mu by'ukuri yari umuhuza yabaga ari umuhuza w'imiryango ariko kandi birumvikana ko yagombaga kuba ari umuntu w'inyangamugayo kuko urumva kuza kubwira icya mbere na mbere cyo yahuzaga imiryango kuko mbivuze ntabwo yahuzaga umuhungu n'umukobwa ukabona umusore akabona umukobwa bamumuzaniye umukobwa nawe akabona baramujyanye basi wenda atarigeze anamubona bishaka kuvuga ko bishaka kuvuga yuko n'umuranga yego yego nicyo nendaga kuvuga kugira ngo uvuge ijambo baryemere bavuge bati ubwo runaka bivuze koko nibyo byabaga bisaba n'ubunyangamugayo yego yagombaga kuba ari umuntu w'inyangamugayo w'umwizerwa kuko ntabwo waza kubwira umusaza w'umuryango wiwe ufitiye umugeni nawe ubwawe utizeye uwo muryango uje kumurangira cyangwa se uje kumubwira ko ufite n'umugeni rero yagombaga kuba ari umuntu wizewe w'inyangamugayo utabeshya udashaka inyungu ze ukanya waruguze ngo warukurangira aho avuye mbese umuntu uvuga uti ubwo murangiwe na kanaka ubwo uwo mukobwa ni muzima uwo muryango ni muzima hari n'abavuga ko habaga habaho umuranga ari cyo kintu ashinzwe ku musozi ni ukuvuga ngo waba uri umusaza ufite umusore ukuze cyangwa se inkumi ukaba uzi ngo kanaka niwe muranga wo kuri umusozi wacu niwe muntu w'inyangamugayo wakuragira umugeni ukavuga uti rwose uyu ni wewe urumva rero yabaga afite ibimuranga azwiho ariko cyane cyane icyazaga imbere cyabaga ari ubunyangamugayo ni uko noneho agahuza imiryango akabarangira ati hariya bimeze gutya aha naho bimeze gutya kandi ubwo icyo gihe yabaga agomba no kureba ngo abo bana bageze igihe cyo kubaka urugo koko bakuze bihagije bazarwubaka rukomere iyi miryango nayo izashobokana aba bantu ndabazi nabo ni inyangamugayo ni ababyeyi beza
nawe kikaba igikorwa yumva yuko ashaka ko kizatungana kikagenda neza kugira ngo atazabigayirwa mu kanya turaza kureba noneho uko bimeze muri iki gihe n'abaranga n'uburyo bwo kuranga buhari ariko reka twambuke tujye ku mirongo ya telefone tubanze twakire bikora imana jean damascene ikaze mu kiganza uherereye he ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo nk'uko mubivuze nitwa bikora imana jean damascene ubundi kigali mu rwanda kuri iyi ngingo rero ngiye ku giti cyanjye mbona umuranga arakenewe cyangwa se yabaga akenewe kubera yuko umuranga yagiraga akamaro karekare haba mu mitegurire y'ubukwe haba mu mirambagirize y'umusore cyangwa se wenda mu mirambagirize y'umukobwa igihe cyane agera mu kabana na nyuma y'uko mubanye ibibazo byajyaga bivuka mu rugo wenda se mu kwihutira guhamagara wa mu uranga wamurange akaba yabagira inama y'uko ikibazo cyakemuka ubuzima bugakomeza bitandukanye n'ubu ngubu rero tubona njye navuga ko kuri iki gihe umuranga nta gaciro agihabwa uba usanga rimwe na rimwe atanakenewe niko umuntu yabyita kuko tubona abaranga b'iki gihe mu makwe abera aba muri iki gihe cyane cyane hano muri kigali aho usanga umuntu aza kuranga umugeni ku munsi w'ubukwe hari n'abaza akaza agatangira kubaza amazina y'umukobwa ku munsi w'ubukwe kandi ngo yitwa umuranga rero nkabibona nko kugira ngo nkabibona nk'uko bamutumye ze bakore ibintu ubukwe bugenze neza nkabibona nk'abantu b'umuhango muri iki gihe ariko mu by'ukuri umuranga yari afite agaciro kiriya gihe bitandukanye n'ubu ngubu aho usanga umusore n'umukobwa bayirangiriza ibintu kuko baba barahuriye ahantu hatandukanye hari abahurira mu tubari hari abahurira muri bisi hari abahurira muri geti atandukanye hakaza n'izindi mbuga nkoranyambaga noneho zadogeje ibintu muri iki gihe ibi rero ngewe nkaba mbona bigira ingaruka nk'izihe bikorima yego yego nk'izihe ngaruka ushaka kuvuga ingaruka mbona bigira ni uku gusenyuka kw'ingo zibana zitamaze kabiri aho usanga abantu bashobora gushyingirwa tukumva ngo nyuma y'amezi abiri nyuma y'umwaka ingo zasenyutse kubera ko babanye bataziranye babanye nta wamuranga wagahawe agaciro kugira ngo abanze agaragaze buri umwe amunzate ugasanga rero iyo niyo ngaruka ikomeye urakoze bikora imana jean damascene umwanya ni muto reka twihute tujye kwa isa twagira mu ngo nawe twumve nashaka kubaza akabazo kamwe umutumirwa eh komeza akurikije ibyo nkurikije uko mbibona ndamubaza ese akurikije uko abibona umuco hano wenda mu gihugu cyacu nibikomeza gutya mu myaka icumi iri imbere arabona uyu muco wacu uzabugana hehe murakoze urakoze cyane reka mu gihe kibitekerezaho icyo kibazo cyawe twakire na isa twagira mu ngo kuvuga ibintu bya kera byari byiza cyane biriya by'umuranga byari ibintu byiza rwose bararangira umugeni umuhungu bahuza bakarabana bagashimana ubu rero ingaruka zihari z'uko umuranga benshi batakibakoresha ni ukuvuga babonanira ku matelefone ugasanga umuntu nta menyo afite cyangwa usanga ijisho nta rimwe aba yambaye amarineti ingaruka nyinshi rero zikagenda ziva aho ngaho kumva izo zose ni ingaruka isa twagira mu ngo urakoze cyane ugira umunsi mwiza aho mu kirundo madamu pamela mudacikwa urabyumvise ariko hari n'ikibazo bakubajije nkeka ko kitanoroshye cy'ahazaza h'umuco reka mbere ku bikora imana wumva mbere twavugaga iby'umuranga yakoraga kera mu mateka cyangwa se mu muco w'u rwanda ariko ibintu byagiye bihinduka buhoro buhoro uyu munsi ho noneho ni ibitangaza ubundi byatangiye abasore n'inkumi bihurira noneho ntihabeho kubanza guhurira kw'imiryango bagahura ariko bakamenyana bagashimana bakazaba bajya kumenyesha imiryango rimwe na rimwe ugasanga
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc abakenyezi b'abarundikazi bahungiye mu rwanda baragerageza gukora ibikorwa bitandukanye bibateza imbere muri abo hari n'abahisemwo gusubira ku ishuri kugira ngo biyungure mu bumenyi n'aho imyaka yabo iriko iraba myinshi inkuru ya Thierry ndayishimiye dufitiye muri aka kanya umukenyezi w'umurundikazi inamahoro joseline yahungiye mu ikambi ya mahama mu gihugu cy'u rwanda mu nyuma aza kuba mu gisagara cya kigali ari mu bakenyezi babeshejeho umuryango kuko yagerageje kurondera ubumenyi butandukanye bwo mubeshaho n'umuryango amaze kubona ko abaye impunzi uyu mukenyezi afite abana batanu ari mu myaka ishika kuri mirongo itanu aganira n'ijwi ry'amerika arasigura uko yabigenjeje tuje ku rusengero uko bisanzwe ni ugutangaza mu rusengero teha abantu bazoza kwigisha gukora amasavorikide abantu babishaka bazogende ibyo bintu byabaye byiza cyane kuko byageze mu rwanda narizi inamahoro yabwiye ijwi ry'amerika ko agishika mu ikambi yagerageje kudandaza resitora mu nyuma abona ko ategerezwa gutera iyindi ntambwe asubira mu ishuri kwiga kugira ngo ashobore kumenya ururimi rw'icongereza nk'ururimi rukoreshwa mu rwanda mu buzi butandukanye narashitse sinicara naho ndagira resitora irantungira abana ntibigeze babaho nabi mugamwanyuma ndavuga nti sinaguma mu maresitora reka ibyo ari byo byose nkarisha ubwonko usubire ku ishuri jewe nahise nja ku ishuri ko navuga nti nimba navuye muri peyi francophone ntashize muri peyi anglophone naja mu maresitora nzotahira ibyo ndi mu bihugu kivuga icongereza nsubira ku ishuri rero ndabanza kuja mu makarabe y'icongereza ndakimenyera noneho nja muri siniya 6 ndiga tsinda neza cyane malheureusement heureusement kubera imyaka ntibashoboye kumfata ngo banyishure nagomba gukomeza muri kaminuza nize igifaransa n'icyongereza n'igiswahili yarabandanije yiga n'akazi ko gukora amasabuni abyigisha n'abana biwe ubu iyo mukenyezi yabaye mwarimu yigisha mu gisagara ca kigali akabifatanya no gukora amasabuni akabasha gutunga umuryango wiwe nk'uko abivuga noneho mugabo imana imbere ko baduha diporome ndonka akazi i kigali duhita twimuka mbonye akazi i kigali niho rero numva iryo tangazo nshimutse tutaratangura akazi tujya kwiga dore dukora amasabune niho rero twagiye twiyungunganya ndakomeza ntangura gukora ibyanje jenyine kuko nabonye ku masosiyasiyo menshi itagenda neza nkora ibyanje jenyine ndakora n'indi mirimo jewe ni umutica wa french nkora mu kigo c'abangurafone mbwa nkigisha igifaransa noneho naronka komande nkava ku kazi nimugoroba nirukanga ngashika ngakora n'abana banje ko abo twajanye kwiga ni babiri ariko n'abandi nagiye ndabibigisha nabo baramfasha uwundi mukenyezi w'umurundi kazi yahungiye mu rwanda yaganiriye n'ijwi ry'amerika ni kamimana janine nawe mu gisagara ca kigali mu karere ka gasabo mu murenge wa rusororo akora akazi ko gucumba ubuswage bukorwa mu myumbati buzwi cyane mu gihugu c'u burundi nawe arashima nk'umukenyezi ashobora kwibeshaho adasabirije akabasha no kurondera abamugurira ibyo yakoze gutyo akiteza imbere navyigiye i burundi hanyuma ngeze ino nshima kubikora kuko hariho abantu benshi ino b'abarundi bari bavyifuza nanjye kubera nari ndabizi cyane ndabikora nanjye bwira ko kandi biramfasha kubikora rero turondera imyumbati imyumbati irura ikomeye tukayizana tukayitonora tukayiteka tukayikuramwo imizi n'utundi tuntu twose twaba turimwo tutameze neza hanyuma turayinika mu mazi tukaza turahindura amazi turonga dusesa dushyiramo amashasha kugera ku minsi cumi n'itanu ubu rero mwasanze ndiko ndabufunga twahejeje kubucumba uburobe nk'igifungurwa kimenyerewe mu gihugu c'u Burundi Kamimana asigura ko n'abanyarwanda basigaye babumugurira aho no mu maresitora bare baza kuburondera hariho amaresitora dukorana amaresitora y'iremera nk'ubu jewe akenshi nk'abantu bishima ndabazi cyane usanga bafite amanimero yabo rero abandi bantu bagiye barahanahana amatelefone umuntu arampamagara bamushyira ubwo rero abantu baranyishyura neza imbogamizi niko ndahura nayo rero ubu nta myumbati ihari niyo ibonetse iboneka ari mike kandi yarazinze irazinze cyane iyo naho rangura ubu ngura igice cyayo nkayigura ku mafaranga kandi menshi abo bakenyezi bose ibyo bakora bibabeshejeho nk'uko babyivugira batumirira abandi bakenyezi gukura amaboko mu mpuzu bakumva ko umukenyezi nawe ashoboye muri byose atabanje gutega amaboko nababwira ko umuntu yoreka kwiheba ko nicyo kintu cya mbere nabonye kibi iyo wihebye n'ingufu zo gukora zirashira ariko iyo utihebye ukagendera abandi bakenyezi mukaganira barakungura ibyiyumviro n'ubu n'uzoshaka azoze ndamwigisha kandi umuntu afite amaboko ntiyobaho nk'ikimuga abantu nababwira nk'abakenyezi bo nabo bugerageza kurondera ikintu bukora kuko umuntu yicaye hano ntacyo nka nawe yifashisha umuryango kwicara niyo twavuye ntabwo umuntu hari ikintu yaronka yicaye ijwi ry'amerika yagendeye abo bakenyezi mu gihe turi mu kwezi isi yose ihimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi uhimbazwa ku ya munani ukwezi kwa gatatu buri mwaka muri uyu mwaka mu burundi bahimbaje uyu munsi ku civugo kigira kiti uruhare rw'indongozi mu iterambere ry'ubuhinga ngurukanabumenyi ridakumira naho mu rwanda bawuhimbaje ku civugo kigira kiti ntawe usigaye inyuma guhanga udusha n'ikoranabuhanga biteza imbere uburinganire thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali urakoze tiyarive imbere ko turangiza amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije abikekwa ko ari intagondwa mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo baraye bagandaguye abantu cumi n'icyenda bongera baturira ivuriro n'amazu y'abanyagihugu papa francisco uno munsi wa mbere yahimbaje imyaka cumi irangiye ayoboye ekereziya katolika igisagara ca Bakhmut mu buseruko bwa Ukraine hiriwe intambara ikomeye hagati y'ingabo z'Uburusiya n'iza Ukraine kuko impande zompi zivyemeza ingwano muri ico gisagara maze igihe kibarizwa mu mezi izo mpande zose zishaka kwigarurira ako karere abarundi bahungiye muri Uganda babandanya gusaba ko baguma aho bahungiye aho guhamarirwa aho guhamarirwa gusubira mu gihugu cabo amakuru rero twari tubafitiye muri aka kanya akaba agarukiye ngaha tubashimire rero kuba mwayakurikiranye tubatumira no kubandanya mwumviriza amakuru yacu ari imbere kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika